mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu rwanda mutwumvira ku mirongo migufi ya ku mirongo ya fm ku ijana kane n'ibice bitatu naho mu burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri ku rubuga rwa interineti ni kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo komu mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi ni edirwe mbasuhuza kandi mbaha ikaze mu kiganiro murisanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwi hano i washington dc muri kumwe nanjye edi rwema imirimo imwe n'imwe ya guverinoma ya leta zunze ubumwe za amerika yujuje iminsi makumyabiri n'ine ihagaze kubera kubura ingengo y'imari hano babyita government shutdown impamvu ni uko umukuru w'igihugu donald trump n'inteko ishinga amategeko batarabasha kumvikana ku kibazo cy'urukuta ku mupaka w'amajyepfo hagati ya amerika n'igihugu cya mexique perezida trump avuga ko inteko ishinga amategeko ikomeje kumwima amadolari miliyari hafi esheshatu ayisaba kugira ngo yubake urwo rukuta hari hashize iminsi avuga ko ashobora gukoresha ububasha ntahangarwa ahabwa n'amategeko agaca iteka ry'uko igihugu kiri mu makuba kugira ngo abone ayo mafaranga yifuza bityo akaba anyuze hejuru y'inteko ishinga amategeko kuri perezida trump kubaka urukuta ni ngombwa kugira ngo igihugu cye gikumire abashaka kukinjiramo mu buryo bw'amagendu ubucuruzi bw'ibiyobyabwenge n'ubwicanyi bigendana nabyo nk'uko abyivugira abakozi ba leta ya amerika bagera hafi ku bihumbi magana inani barimo n'ab'ijwi rya amerika nibo bakozweho cyane n'icyo kibazo muri abo hari abategetswe kutajya ku kazi abandi nabo bagakora badahembwa mu rwego rwo gushaka gusobanukirwa neza icyo guhagarika imirimo ya leta bivuze n'ikibitera dore ko mwakomeje kubidusaba kenshi twatumiye porofeseri jean marie vianney higiro ni umwarimu muri kaminuza ya western new england muri leta ya massachusetts hano muri leta zunze ubumwe za amerika porofeseri higiro ikaze cyane mu kiganiro muri isanga
murakoze edi rwema urakoze cyane kandi hano muri studio ya karindwi washington dc ndi kumwe na mugenzi wanjye thomas kamirindi uyu nawe yakurikiranye yakurikiraniye hafi iki kibazo cya government shutdown cyangwa se gufungwa kw'imirimo ya leta hano muri leta zunze ubumwe za amerika thomas kamirindi nawe ikaze hano mu kiganiro muri isanga uyu munsi ndagushimiye rwema kandi waramutse neza namwe inshuti z'ijwi rya amerika porofeseri nawe urahora akomeye
uraho kamirindi nuko nuko porofeseri higiro mbere na mbere ku bantu bakurikiye ijwi rya amerika benshi ntibasobanukiwe n'icyo bita government shutdown cyangwa se guhagarika imirimo imwe n'imwe ya guverinoma ya leta zunze ubumwe za amerika kugira ngo government shutdown ibeho haba habaye iki
kugira ngo gavumenti shutdown ibeho ni uko bije ni ukuvuga amafaranga akoreshwa na leta iba itatowe n'abadepite uko mu mategeko yo muri amerika ibintu byose birebana n'amafaranga bitangirira muri house of representative
umutwe w'abadepite umutwe w'abadepite noneho bamara gusuzuma bakavuga bati dore amafaranga azakoreshwa ni aya eh, uwo mushinga noneho ukajya muri sena ni urwego ruri hejuru y'urw'abadepite noneho nabo bamara kugira icyo babivugaho bamara kuwemeza eh, bibaye ngombwa za abadepite n'abasenateri bakumvikana noneho baka- bagakora nk'ubugororangingo ku bintu batumvikanyeho noneho byarangira eh, ba- izo nzego zombi zabyemeza bikajya kwa perezida kugira ngo abisinye noneho ubwo amafaranga akoreshwa akaba arabonetse iyo taba- iyo bitabaye ibyo rero icyo gihe eh, amafaranga ntaboneka ubu rero uko bimeze ni uko eh, ah, house of representatives eh, ivuga iti twebwe eh, dore twakoze umushinga w'i- w'intuza wa- urebana n'amafaranga azakoreshwa noneho tuwohereza muri sena eh, kandi uwo mushinga ni umushinga wari waremejwe eh, mu mpera z'um- eh, mu- mu mpera z'umwaka ushize turabona ko uwo mushinga ugombye abasena- aba- aba muri sena bagombye kuwemeza ukajya ku biro bya perezida wa repubulika noneho muri sena rero uhari eh, sena ubu iri mu maboko y'abarepubulikani Eh, umutwe w'abadepite ukaba uri mu maboko y'abademokarate muri sena rero umu- umukuru wa sena akavuga ati "Iyo- icyo- uyu mushinga ntabwo turi buwusuzume ati kubera ko perezida ati atazawusinya ati ibyo bintu ntazabyemera kwaba ari uguta igihe kugira ngo tuwugireho ibiganiro noneho tuwemeze tuwumwoherereze aho rero niho hari ikibazo gikomeye kugeza ubu ngubu Mm. thomas
ibyo porofeseri avuze nibyo niko byagenze nta nta kindi gisobanuro ahubwo abo tuza kuvuganira nabo bari buvuge nyine nabo uko babyumva baze n'ibibazo porofeseri ariko rero nyine ako nakongeraho gusa nuko nk'uko porofeseri yabivuze ikibazo kiri hagati ya perezida trump n'abademokarate bari mu nteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite banga ruriya rukuta ruriya rukuta rwo muri Mex- hagati ya mexique na amerika baravuga bati nta faranga tuzaruha trump nawe akavuga ati "Ah, nimutampaye ayo mafaranga nanjye ntangiye ngo y'imari nzasinya uko izaza imeze kose ntabwo nzayisinya na shutdown nishaka izamare n'umwaka yigeze kubivuga aho ngaho rero koko niho ikibazo kiri ni ruriya rukuta perezida trump ashaka ku gahato abademokarate nabo bakuriwe na madamu nancy pelosi mu nteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite bakavuga bati oya urwo rukuta rwose ntabwo tu- ntabwo tuzaruha amafaranga rwose hanyuma porofeseri ah, uku gufunga imirimo ya leta ah, kuri iyi nshuro ah, kumaze gukora amateka nibwo bwa mbere leta ifunzwe igihe kinini ah, ubu ngubu tuvuga ni iminsi makumyabiri n'ine yose ah, perezida trump nk'uko mugenzi wanjye thomas kamirindi yivugiye ko nibiba ngombwa azajya n'umwaka warangira Ha- u- i- iyo ukurikiranye ubona hari aho ah, aya mashyaka yombi azahurira kugira ngo iki kibazo kibonerwe umuti
Eh, ubundi mu bihugu bigendera kuri demokarasi eh, amashyaka yagombye kureba uburyo ahura akumvikana ariko rero ubu uko bimeze eh, urabona trump yiyamamaje avuga ko we azubaka urukuta hagati ya Mexi- ya mexico na na na, na amerika akaba yarabyemereye abantu bamutoye abademokarate nabo bakaba bavuga bati "Eh, urwo rukuta ntabwo turushaka kuko uku- ukurikiranye ukuntu eh, trump yiyamamaje icyo gihe avuga ibyo by'urukuta abademokarate babibonamo eh, urukuta barumoramo nk'ikirangantego cyangwa se ikimenyetso cy'ivangura ry'amoko cyangwa se ivangura ry'uruhu no gukumira abimukira no gukumira abimukira ibyo rero bakabona ko batabyemera dore mu kirangantego ni ukuvuga sembolo Mm.
eh, symbol Um, icyo kintu rero bakavuga bati icyo kintu ni ikintu kimeze nko- nko nko kubiba inzangano ku kuvangura ibyo ntushobora kubyemera kandi nabo bakaba bariyamamaje bavuga ko bagomba kurwanya Trump aho rero akaba ariho hari ikibazo cyo guhangana ubwo noneho iyi niyo tuvuga ngo gavumenti shati dawuni urebye ntabwo gavumenti ntabwo yose ifunze kuko hari ibigo bimwe na bimwe bya leta byabonye amafaranga mbere y'iriya shati dawuni nibyo bita mu cyongereza pasho shati dawuni
ni parisho ya ni parisho ni ukuvuga ko ibigo bimwe na bimwe birakora bifite amafaranga ikindi rero abantu bagombye kumva ni uko muri amerika habaho za leta siteti hakabaho izo siteti zifite ubutegetsi bwazo hakabaho na loko gavumenti ni ukuvuga ubutegetsi bwegereye abaturage bw'ibanze bw'ubutegetsi bw'ibanze ibyo rero birakora ubu birakora ni ukuvuga ko hari abantu bashobora kuba batabona ko iyo shati dawuni ingaruka zayo ibageraho kereka wenda nk'ugiye ku kibuga cy'indege ugiye gufata indege ukabona biratinda kuko wenda hari abakozi bavuze bati ntabwo duhembwa ntabwo turi buze kuza ibintu nk'ibyo ariko porofeseri nka hano twebwe turi washington murwa mukuru wa leta zunze ubumwe za amerika izo ngaruka zirigaragaza cyane haba muri za tereni yuje ku kazi mu gitondo umubare w'abantu wajya guhura nabo ntago ariwo mubare uhura nabo ubu ngubu iyo uje ku kazi kuko uyu mujyi ahanini ugizwe n'abakozi ba leta
aho ngaho umujyi ugizwe n'abakozi ba leta ikindi ugomba kumenya ni uko iyo district of colombia amafaranga babona bakoresha ava kuri bije ava ku mutungo leta ku mafaranga leta guverinoma federal ibagenera ikindi rero nk'uko babivuze ni uko hari n'abakozi benshi bahatuye ni ukuvuga ko iyo parisho gavumenti dawuni urebye ingaruka ziri kuri kimwe cya kane cy'abakozi ba leta y'amerika kimwe cya kane ntabwo ari bose hari ibigo byabonye ingengo y'imari profeseri wakomoje kuri za leta ukomoza no kuri district of colombia ariyo murwa mukuru ahangaha nagira ngo hari twungurana inama n'abatwumva bumva ijwi rya amerika ko state leta ntabwo ari intara intara akaba ari agace k'igihugu gahabwa amafaranga na leta nkuru ariko hano state irigenga ni nayo mpamvu bavuga nyine ko ari leta zunze ubumwe za amerika leta zunze ubumwe ni leta irigenga ikaba ifite guverineri wayo abaturage bitorera ni nka perezida wayo tugereranije ikaba ifite inteko ishinga amategeko yayo bwite ikitagira n'ingabo gusa ariko usibye ko igira icyo bita garde civile nayo iba ari nk'umutwe w'igisirikari cy'igihugu cyose federal mbese mu magambo make za leta zo zirakomeza zigakora zikaba zifite ingengo y'imari yazo bwite niyo mpamvu iyi shutdown ya guverinoma federal guverinoma zose zihuriyeho idakora cyane kuri ayo masiteyiti naho congress nk'uko nyine nako nka district of colombia nk'uko porofesori yabivuze yo igengwa na congress ubwayo inteko ishinga amategeko niyo nyiri umurwa mukuru niyo igenga umurwa igenga umurwa yego nabo bagatora meya wabo ariko ntabwo bahagarariwe muri kongere ntabwo bahagarariwe muri kongere ariko rero nyine kongere niyo iwugize niyo iwuha amafaranga niyo iwucunga niyo ikontorora ngo nimba ibintu byose byagenze neza mu magambo make nako ngako nagira ngo urakoze cyane thomas porofeseri mu kanya gato ndaza kwakira abakunzi b'ijwi rya amerika nabo bifuza kugira icyo bakubaza ariko ah, twishize mu mwanya w'umuturage w'umunyarwanda cyangwa se w'umurundi cyangwa se w'umukongomani cyangwa se w'umunyafurika ah, utaba hano muri leta zunze ubumwe za amerika kumva ko inteko ishinga amategeko yimye perezida wa repubulika cyangwa se igihugu ingengo y'imari ni ibintu bigoye kumvisha umuntu udasanzwe amenyereye politiki ya leta zunze ubumwe za amerika ese uyu waba ari wo mwihariko wa leta zunze ubumwe za amerika
Eh, hano muri amerika icyo umuntu agomba kumenya ni uko ubutegetsi bugizwe n'ibice bitatu bit- kandi buri gice kikaba gifite ubwigenge ni ukuvuga ke- nta kuvuga ko igice kimwe gishobora kwivanga mu bundi bu- mu bundi butegetsi tuvuge hari eh, igice cy'ubutabera burigenga ntabwo ntabwo perezida wa- wa leta zunze ubumwe za amerika abuvugiramo hakaba eh, bariya ba- eh, inteko ishinga amategeko igizwe n'ibice bibiri eh, umutwe w'abadepite n'umu- n'umutwe wa sena abo barigenga ntawubavugiramo noneho hakaba na executive branch ni ukuvuga urwego no- urwego eh, rukora ibire- ibi- ibyo kongere yategetse ari rwo perezida wa etazuni akuriye urwego urwo nyubahiriza rwego tegeko rero buri rwego ru- ra- rurigenga niko bimeze Eh, ikindi rero ni ukuvuga nanone ko ni ukuvuga noneho ko perezida atategeka ubutabera cyangwa se urwego rw'abadepite ngo ntibakore iki oya ntabwo ibyo bintu ntabwo ariko bisho- ntabwo bishoboka Mm.
kuko mu bihugu by'iwacu usanga izo nzego zidatandukanye usanga ubutegetsi eh, bwo- bufitwe na perezida bwivanga mu, mu- mu- mu butegetsi bw'abadepite no mu butegetsi eh, bw'ubutabera hano rero ntabwo ariko bimeze Mm.
niyo mpamvu eh, ubutegetsi eh, nu- eh, umutwe w'abadepite eh, inteko ishinga amategeko ishobora gufata icyemezo ba- perezida akavuga ngo ntagishaka nabo bakavuga bati oya ntabwo ariko bigomba kugenda ibi birebana eh, n'umutungo eh, ugomba gukoreshwa ni twebwe ni twebwe bireba Mm.
bituruka hano iwacu wowe ntibikureba turaguha amafaranga ukoresha niba utayashaka nibyo ariko rero eh, bashobora nanone no kuganira bakumvikana Mm.
Eh, iki- muri demokarasi ikintu ugomba kumva ni uko eh, mu cyongereza baravuga ngo demokarasi izi mesi ni intuza ni umukino
Eh, ni ukuvuga ko abantu baragenda baragenda bakavu- ba- ba- bakagira uburenganzira bwo kuvuga bwo gutanga ibitekerezo eh, bwo kuvuga bati ibyo simbyemeye ariko byarangira bakavuga bati bo abashaka ibi ni bangahe basanga ari bo benshi akaba ari byo akaba ari byo byemezwa ntabwo ari umuntu umwe ugenda ngo avuge ngo njyewe ndashaka ko ari iki gikorwa niyo mpamvu hano muri amerika bakunze kuvuga ngo amatora agira ingaruka
amatora agira ingaruka kubera ko niba waratowe n'abaturage ni ukuvuga ko abaturage baba baremeye gahunda yawe noneho wajya ku butegetsi iyo gahunda ukaba ariyo ukurikiza kugira ngo igihe cy'amatora akurikiyeho uzagende ubabwire uti dore bya bindi nabemereye narabikoze dore ibyo nashoboye gukora ibyananiye ni ukubahiriza impamvu izi n'izi noneho ndabasaba ko mwongera kuntora ni bya bindi nkabirangiza ndetse nkakora n'ibindi Ura- urakoze cyane porofeseri higiro thomas kamirindi ah, wenda wibukije gato ah, mbere y'uko leta zunze ubumwe za amerika ah, zigira na perezida umuntu yakwibutsa ko inteko ishinga amategeko yari ifite ububasha bukomeye cyane ndetse hari n'igihe yigeze kuyobora igihugu ni ukuri tutarabigeraho gatoya ntabwo burya igihugu n'ubwo ngo izo nzego nk'uko porofeseri yabivuze nibyo koko zirigenga kandi ikintu hano gikomeye batinya amategeko amategeko itegeko ryanditse riba ryanditse urinyuzeho inkiko zirahari yaba perezida yaba nde inkiko zikamukanda niko bimeze hanyuma rero abantu ni naho bahera bavuga ko niyo ni- nibyo cyangwa se niyo mpamvu kugeza magingo ya Trump atarafata cya cyemezo yavuze ko ashobora gukoresha ubudahangarwa Yego.
yarabitinye kubera ko bishobora kuzamuka bikagera inteko ishinga amategeko ikamujyana mu rukiko rw'ikirenga kuko niho i- ishobora kumurega kuri izo kuri ibyo bibazo bijyana n'amategeko cyane cyane bikora ku itegeko nshinga bikemurwa n'urukiko rw'ikirenga ashobora rero gutsindwa hanyuma ugasanga bimuramutobeye amatora ataha agasa- agatsindwa kubera ko ba- bigaragara ko a- adashoboye mm, ariko reka mbishyire muri giyome sinzi ukuntu nabivuga mu kinyarwanda naho ubundi nuku nguku inteko ishinga amategeko inaniranwe n'urwego nyubahiriza tegeko igihugu ntabwo kiba cyahagaze nk'uko nyine porofeseri yasobanuye za leta ziba zikora ariko rero nanone mu rwego rw'amategeko inteko ishinga amategeko ishobora kubigobotora gutya iyo batoye itegeko sena n'umutwe w'abadepite bose baka- bakaryumvikanaho bakarijyana kwa perezida perezida akanga kurisinya risubira mu nteko ishinga amategeko nanone iyo arishubije mu nteko ishinga amategeko inteko ishinga amategeko ikongera ikaritora uko ryakabaye nta kihinduye ikarimusubiza akanga kurisinya riba itegeko Ku- kugeza magingo ya ariko impamvu ibyo bitaraba ni uko ah, Mitch McConnell uyobora sena ataremera Yego.
ko uwo mushinga uganirwa niho bipfira ubu ku ngengo y'imari ntabwo inteko ishinga amategeko ishobora kumvikana nayo ubwayo kubera ko amashyaka yiga- ishyaka ryiganje ry'abarepubulikani nk'uko porofeseri yabivuze muri sena n'ishyaka ryiganje mu- mu mu nteko umutwe w'abadepite ry'abademokarate ntabwo bumvikana kuri icyo kintu abarepubulikani bashyigikiye perezida trump bati rwose koko urukuta rwe rugomba kuboneka abandi nabo bikaba ni- inteko ishinga amategeko rero nayo icitsemo kabiri Ni- ni nayo mpamvu abakurikirana politike muri iyi minsi barimo kuvuga ngo aho kugira ngo twotse igitutu perezida trump ahubwo tucyotse Mitch McConnell yego tuki- twotse ni ukuvuga mitch mcconnell ni ukuvuga umutwe w'aba- w'aba- wa sena Sena.
wiganjemo abarepubulikani nicyo baba bashaka kuvuga urako dusubiye inyuma rero gatoya nibyo leta zunze ubumwe za amerika yavutse ari koroni cumi n'eshatu zaje kuvamo leta za mbere z'ibanze cumi n'eshatu icyo gihe nta perezida zagiraga zabonye independance ubwigenge ku bwongereza bwakoronizaga usibye ko nabo bakomokaga mu bwongereza ariko zaje kugira gutya zi- zi- zirarwana n'ubwongereza nuko ziratsinda zikora rero leta zunze ubumwe za amerika ari cumi n'eshatu icyo gihe nta perezida zagiraga ahubwo zari zifite congress gusa inteko ishinga amategeko inteko ishinga amategeko ariko ikaba ari yo ikora byose igakora n'ibi igakora amategeko nyine ariko igakora ni- ni- ikaba iri narwo rwego nyubahirizategeko niyo yashakaga amafaranga yo gutunga abasirikare ikayakusanya ikayashyira hamwe ikayaha abasirikare niyo yashyiragaho abasirikare abategetsi b'igisirikare george washington wa mbere wategetse igisirikare yaje no kuba perezida wa mbere wa amerika ni inteko ishinga amategeko yamushyizeho yitwa congress bityo rero leta zunze ubumwe za amerika yamaze nk'imyaka cumi n'ibiri itaragira itegeko nshinga dufite ubu ngubu ryashyizeho perezida icyo giro ni congress yategekaga itegeko nshinga rimaze kujyaho mu kuryandika baryanditse inteko ishinga amategeko mu by'ukuri bayigumishije bayi- ba- Bagumana za bagumishijemo nshingano.
za nshingano bwa bubasha bwayo ahubwo ku buryo iyo unarebye neza usanga perezida bagenda bamunusuriraho kongeresi ikagenda imuha ububasha ikurikije amategeko igenda itora naho ubundi perezida ni nka siwo umuntu mbese uri ahangaha pedeje pdg umu- umu- diregiteri sinzi ukuntu nabyita ariko inteko ishinga amategeko iyo urebye neza iruta perezidansi iruta executive iyo usomye neza itegeko nshinga inteko ishinga amategeko ya hano ifite ububasha buhambaye cyane urakoze cyane thomas kamirindi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga turimo turagerageza kuganira ku bijyanye ah, n'imirimo imwe n'imwe ya guverinoma ya leta zunze ubumwe za amerika yahagaze tugeze ku munsi wa makumyabiri na kane hari benshi mwadusabye ko twabasobanurira iki kibazo ubu turimo tuku- turabikora twabatumiriye Ah, inararibonye profeseri jean marie vianney higiro ni umwarimu muri kaminuza ya western new england muri leta ya massachusetts ndetse na mugenzi wanjye thomas kamirindi ariko kuri telefoni dufite n'abakunzi b'ijwi rya amerika john wiriwe
mwakeye mwakeye uri hehe muri siteti yayo Eh, n'amahoro eh, ni amahoro cyane kabisa ikibazo cyawe
Eh, je ni ikibazo mfise kweri nashaka mbaze ah, ah, reka mbanze kwanza ndamutse umutumire ndamuhaye mbwakeye narakumva na thomas kamirindi numvise ubu- uno munsi yabaye umutumikwe inararibonye komera komera Eh, Eh, hanyuma akabazo mfise ni kuri ibi bya shut down ah, ibiriko biraba hano muri aya masiteti yacu ah, washington Mm. ni mu gihugu hose kubaza porofeseri none ko biriko birabandanya biba igihe kirekire atamwumvikano uhari babona none ikizokurikirana n'ibyabandanya uku bizoba bimeze gute kuko nk'ubu nka twebwe aba- abaturage tubaye ngaha turabona hariho ingaruka nyinshi ziriko ziragaruka nk'akarorero nk'ubu ari naco nashaka kumubaza wewe a- a- atubonera kure Eh, nk'iko bijanye n'amatagisi murazi ko abaturage amatagisi basubiza abakozi tuba twakoreye yuko bayatanga hagati z'ukwezi kwa mbere kuduga kugeza mu kwa kane hanyuma akaba bataratangura kuyatanga yoba ari ingaruka mbi iva kuri iyo shutdown uh, down government i washington Mm.
hanyuma kandi ejo namye nkurikirana amakuru ah, kuri cnn baravuga yuko hariho n'ingaruka mbi ishobora gutandukira ku, ku, ku mfunguro z'abana bavutse n'ababyeyi bi- bibungenze aribyo bita week mu congereza ubona iyo shutdown nayo izobikoraho kuko ababyeyi benshi iyo ba- bibarutse urazi ko ino ntibosa akenshi baba bagiye ku buzi bagatungwa n'iyo ngaburo bahabwa na leta nibyo nashaka kubaza duhe ku muco kugira ngo twumve ko Ura- nabyo bizokora kuri aba na bariya uraku- bisigaye ndazi ko turi mu bihe by'imbeho nda- nda- ndabasaba mu- mubandaye mususurutsa urakoze cyane john mu kanya profeseri jean marie vianney higiro araguha ibisubizo Ah, reka dufate na eli wiriwe
Yeah.
eli uri he
nditura mu guteranya mu ntara ya muyinga ikibazo cyawe
yego je akabazo nari mfitiye uwo mutumire Mm.
Ni- nashaka ndamubaze kuko ndibaza yuko iyo shutdown imaze kugenda yibonekeza muri leta zunze ubumwe za amerika agatari gake Mm.
nashaka nk'umuntu amaze kuyikurikirana atubwire agerageje kuraba je nkuko ndiko ndabyumva akenshi nk'iyo ihari yatewe n'uko nenga iyo nama nshingamateka igenda yicamwo imice kubiri nashaka mbaze yuko akenshi yoba igenda abona iterwa n'uko kuntu usanga hari impande zibiri nenga ni hari icyo zihurizako akandi kabazo nako nashaka asigure none mu gihe kuko ndumva izo mpande zose ko ari zibiri yaba iyateza cyangwa se iy'inama nshingamateka turaje kuraba icyumwe asaba usanga imwe wese gikomera ko nk'ako aravuga yuko nawe hamwe batumuhaye mahera nawe ko atazosinya ku ngengo y'imari izoba itegekanyije gukoreshwa uno mwaka none haba hariho nta mugoba uhari wo kuba wohuza izo mpande zibiri hagati ya perezida hamwe n'iyo nama nshingamateka ko ndumva ko ariho hose bituruka utubazo twanjye twaruwe urakoze cyane eli Ah, reka dufate na thomas wiriwe
Niriwe uri hehe
i Bujumbura mu Burundi ikibazo cyawe
ego je a- ibibazo ngira ni nka bitatu ariko nagomba ndaduce muri make Eh, gerageza uduhine kuko tumaze kwakira byinshi
Eh, rero je ndakunda kuvuga ikibazo demokarasi umenga cabaye ingorabahizi ku isi Mm.
kumva muri amerika naho basigaye bagera aho batumvikana ku itegeko hakaba na yegeregere nka bimwe byo mu- mu- muri afurika bya bihugu twavuga tuti biba bizishwe n'inzara benshi batwarwa n'inzara bagakora ibi duca tubona yuko umenga demokarasi y'iki gihe harimo ibindi bintu by'ibinyegezwa tutamenya kuko urabye nko kumva igihugu nka amerika bapfa ibintu byo kubaka uruhome na leta igahagarara n'ibintu biteye isoni Mm.
urabona nko kubaka uruhome ubwa mbere bwo mparuwa yuko ari ugukumira abantu baba bafitanye amatati ku mbibe n'aba- n'abitwa abimukira none mu kirundi twakunze kumva bavuga yuko urugo rwiza rurugendwa none kwikumira dukunze kubibonaho ibihugu bimwe bimwe byikumira bika- bi- bicanye umubano n'ikindi gihugu aca bikumira ngo ntidukeneye uwuza ngaha ntidukeneye uwugenda hariya twakunze kubona bizana ingorane impera n'impera uko ugahura hari igihugu ki- kibihombeyemo mu by'ubutunzi Mm, gerageza none n'ubushobozi abona yuko ego abona yuko kubaka urwo ruhome aribyo byotsa imbere cyangwa igikuru ni uko bokumvikana ingene imigenderanire iba myiza igihugu kikaba ikigendwa urakoze ki- ama ku bijya- ku bijyanye ni- ni- n'icyo bita demokarasi novuga ni barakwiye kuraba abo bita abarepublike n'abademokarate bakaraba ineza y'igihugu ntibashyire imbere kunigana kunyinyana gusa bashyire ineza imbere y'igihugu ibibazo novuga ko ari ivyo mwakoze urakoze cyane thomas i bujumbura mu burundi reka twakire uwa nyuma muri iri tsinda ni louis michel wiriwe louis michel uranyumva mukomere mukomere cyane ndari ndari kandi ndabashimiye Eh, urakoze cyane ndakumva cyane ndabashimiye cyane yego ikibazo cyawe
Eh, mwampaye mwampaye ijambo yego yego gira vuba
murakoze cyane ngewe ndababaye kubera ko kubera ko numvise ko niba ntibeshye cyane Mm, iriya kongere ya leta zunze ubumwe za amerika mm, ni abarepublike n'abademokarate baterana bagafata icyemezo mm.
ndibaza ni eske uriya trump nafata icyemezo iriya kongere ntiyumvikane eske icyo cyemezo kizahagarara ndongera ndibaza ese demokarasi ni iki sero pouvoir du peuple mbese abaturage nibaza icyo bashaka kongere ntiyibyemere bizagenda bite Na- ngaka akabazo kanjye murakoze cyane ntabwo ari karekare Ura- ndagushimiye cyane wawe umuvandimwe umpaye ijambo Ura- nshimiye kandi uri umutuza cyane murakoze cyane urakoze cyane louis michel uh, profeseri higiro nizere ko wari ufite agakaramu ariko niba hari ibyagucitse natwe twagiye tubyandukura hano uh, reka duhere ku byabajijwe na john cyane cyane wi- uh, uvuga ku ngaruka z'iyi shutdown
Okay. Eh, mbere na mbere nshimiye abo bose bumviriza eh, radiyo ya Amerika ijwi rya Amerika n'ababaza ibibazo Eh, ku kibazo cya mbere hari ibintu bibiri eh, eh, bigomba kwitabwaho n'iyo eh, government eh, shutdown yaba ibyo ni ibintu bibiri bikomeye ni ibibazo ni iki- ikibazo cya mbere ni ikibazo kirebana n'umutekano national security umutekano w'igihugu abo bantu bakomeza gukora Eh, ah, ibindi birebana eh, bidahagarara ni ibintu birebana n'ubuzima human life ibyo bintu nk'ibitaro eh, ibitaro biri mu bya guverinoma federale ibyo bitaro izo porogaramu zirebana n'ubuzima izo porogaramu zigomba gukomeza zigakora noneho ku byerekeye eh, ibi ngibi bita takisi ritani birebana n'imisoro eh, ibyo ngibyo ubutegetsi bwa Trump bwavuze ko bizakora uko bishoboye kugira ngo ko buzakora uko bushoboye kugira ngo abantu bashobore kubona amafaranga yabo ibyo rero urumva ko nabo babitekereje donc ibintu bibiri bigomba kwitabwaho umutekano w'igihugu national security eh, n'ikibazo kirebana n'ubuzima ibyo bintu abakozi bakora muri ibyo bintu bagomba gukomeza bagakora n'iyo eh, ubu n'iyo government shutdown yaba A- ariko profeseri ah, nk'urugero ah, hari amakuru dukomeje kumva ko hari abakozi b'icyitwa TSA niba abandi bashinzwe umutekano mu kibuga cy'indege ah, nubwo abo bakozi bagomba gukora ah, n- nuko a- aba- abategetswe gukora bakora badahembwa ndetse ah, tumaze iminsi twumva ko hari benshi basigaye batajya ku kazi bavuga ko barwaye hari za aeroporo zimwe na zimwe amakuru atugeraho zatangiye gufunga ah, kubera icyo kibazo cy'ubuke bw'abakozi ba TSA icyo gihe bwo umutekano w'igihugu ntububangamiwe igihe ukoresha abakozi udahemba
Eh, icyo gihe eh, hari ikibazo nyine cy'umutekano koko Eh, ubwo eh, i- izo ngaruka noneho nizitangira kugera ku baturage ni nayo ngingo nagira ngo ngereho Mm.
eh, kugira ngo nsubize wabajije ikibazo kireba n'ukuntu bahuza impande zombi hari ikibazo hari ibyo bita public opinion polls ni ukuvuga ni iki abaturage babitekerezaho ni iki abaturage bo muri amerika bakora hari uburyo rero bwo gukora kugira ngo babwire bariya bantu eh, babahagarariye ko bagomba kumvikana ubwo buryo icya mbere na mbere ni ukugaragaza akaba- aka- akababaro eh, bamwe bagatangira guhamagara ababahagarariye babwira bati dore turagera ku kibuga eh, tukagira ibibazo tugatinda dore eh, turajya kwa muganga tugatinda ntibyihute abo rero bagomba bagahamagara ababahagarariye bakabandikira bakababwira eh, uko babi- icyo- uko babibona eh, bamwe bakajya no mu myigaragambyo kugira ngo berekane akababaro noneho abo babahagarariye ari perezida wa amerika ari n'abo badepite bakabona ko koko ko ibyo bintu bifite ingaruka ko bakwiye kumva ah, i- kureba uburyo ibyo bintu babikemura aha ngaha niho ntuza eh, opi- inu- ntuza public opinion Mm.
ni ukuvuga ibyo abata- ibyo abaturage batekereza mu gihe mu gihe nta matora ahari ngo akemure ibibazo icyo gihe nibwo ntuza public opinion igira ingufu abo bantu bakumva ko eh, ibibazo bagomba guhura bakabikemura
ahangaha porofeseri ku- ku- kubwira abantu ba- bahagarariye rubanda ni intumwa za rubanda koko hano muri amerika ni ikintu gikoreshwa cyane ibyo ngibyo rwose tubishimangire kugira ngo abatwumva babisobanukirwe neza depite cyangwa senateri utowe ni rubanda baba bamutoye nibo bamushyize hariya atinya gutakaza amatora akurikiraho niyo mpamvu ibiro bye bihora bifunguye abaturage bakamu- bagahamagara ibiro bye bakandikira ibiro bye bakajya no kumusura iyo bibaye ngombwa iyo babishatse bakamubwira ko bati- batishimiye uko akora niyo mpamvu rero umuhuza nyine nk'uko porofeseri wabisobanuye umuhuza w'inzego ni rubanda nk'uko na louis michel yavuze ngo ni ubutegetsi bwa rubanda ni ubutegetsi bwa rubanda koko nibo babukoresha gusa rero kubera ko hano perezida badashobora kumwirukana gutya inteko ishinga amategeko badashobora kwirukana gutya ari ugutegereza amatora na perezida wa repubulika hano ntabwo ashobora gusesa inteko ishinga amategeko muri amerika ntibibaho ni ugutegereza rero amatora niyo mpamvu igitekerezo ubushake bwa rubanda bafite uko kuntu babugezayo aho bugomba kujya na perezida baramwandikira ubwe ba- tuvuge nk'iyo ikintu kibonye abaturage bagera nko ku bihumbi magana abiri bandikira perezida wa repubulika hano bati ibi bintu ntabwo ari byo perezida wa repubulika yisubiraho Mm. A- ariko thomas ah, na porofeseri abantu benshi bakurikirana politike muri iki gihe ah, bakunze kuvuga ko ubu butegetsi bwa perezida trump ari ubutegetsi budasanzwe porofeseri
Eh, ubutegetsi bwa perezida trump avuga ko budasanzwe kubera ko nawe ari umuntu udasanzwe iyo urebye ukuntu yageze ku butegetsi yabugezeho eh, mu buryo budasanzwe nta mafaranga menshi yigeze akoresha yiyamamaza uretse gukoresha u- itumanaho ryita twita Eh, ikindi ibibazo yagiye asobanura yabivugaga mu mu rurimi ubona abaturage eh, ba- bumva bararenganye ba- baso- ba- ba- bumva Eh, ibyo bikaba bituruka eh, ku butegetsi ku bintu bita muri iki gihe eh, globalization mm? globalization ni ukuvuga ko abantu kubera ko ntuza eh, eh, izi za factories eh, donc ibi inganda ibi by'ubukungu Mm.
eh, ibintu byinshi byarimutse bijya gukorera mu bindi bihugu abantu barakena abantu babura akazi noneho abo bantu babu- babuze akazi basubijwe inyuma n'ibyo bintu ubona byo ku by'uko isi eh, yatangiye kugendera ku bucuruzi buvuga buti ubu, eh, ibintu niba bishoboye gukorerwa ahantu ku mafaranga makeya ntibigende bikorerweho bikorerweyo niyo mpamvu wabonye abimukira baka- bakava muri ibyo bihugu bakajya mu bindi ibyo bikaba ari ibintu koko bidasanzwe ni ibyabaye kuri amerika gusa ahubwo byabaye biriho biraba no mu bu- no mu buraya no mu bwongereza Eh, nuko ni umuperezida rero udasanzwe eh, ku buryo ah, u- iyo mitwe uwo mutwe w'abadepite n'abo na- n'umutwe wa sena eh, batumva neza imikorere ye ah, ahubwo bakavuga bati ibi bintu ibintu uko akora n'ibyo avuga tugomba kubirwanya ngira ngo niyo navuga ku byerekeye imikorere ye imikorere idasanzwe eh, kubera ukuntu n'ukuntu n'ukuntu ageze ku- ku butegetsi mu buryo budasanzwe ntabwo yigeze akoresha nta bigo byinshi byigeze bimuha amafaranga ngo ngo najye kwiyamamaza ngo noneho nagera ku butegetsi ngo avuge ngo ngo ba naka- ba kanaka mbagomba iki ngo kubera ko aribo bangejeho- bangejeje ku butegetsi oya we yumva ko abantu agira icyo agomba yumva akesha ubutegetsi ari abo bantu bari barashigajwe inyuma n'ibyo navuze birebana na globalization dore ku isi yagiye eh, ifatana mu byerekeye ubucuruzi itumanaho eh, abo ngabo nibo bavuga ati nibo bantoye ati kandi abo bantu bantoye ntabwo bashaka eh, ntabwo bashaka ba- ba- bimukira ati kuko abimukira baraza bagakora amororerwa bakazana ibintu by'ibiyoza- by'ibiyobyabwenge ati abo bantu rwose tugomba kubarwanya abo rero eh, nibo ubona muri ibi mu mu gihe ahanganye na- n'umutwe nyine w'abademokarate w'abadepite b'abademokarate abo nibo yumva ko bamufitiye akamaro kuko aravuga ati amatora araza mu araza mu mwaka utaha abo bantu nibo banshyigikiye ni nabo bazanshyigikira reka mbakomereho nkomere ku bintu n'abasezeranyije U- urakoze cyane porofeseri higiro reka twakire irindi tsinda ry'abakunzi b'ijwi rya amerika reka duhere kuri okero wiriwe neza
mwiriwe mwaramutse igitondo cyiza yego uri hehe
ndi mm, uganda paderi ditirigiti yego ikibazo cyawe mu magambo make cyane
Mm, ikibazo ufite ndabaza ese iyi shutidawuni ya perezida trump yasi- yashyizeho nge nararebye sanga cyangwa se ndibaza ruriya rukuta birashoboka ko aba- abasipika ba mbere bashobora kumwemerera kuba nararebye sanga ruriya rukuta ari bigeze kubona ishusho uburyo ruzaba rungana nasanze ari urukuta runini urukuta rufite foti mirongo itatu rukagira mayiro igihumbi magana cyenda mirongo itanu n'enye ni runini kasanga uyu mugabo arimo arashakiriza aho zitari A- afite urwango rwo kuvangura ntareke abimukira bajye mu amerika abanyamegizike ntabwo ari cyo kibazo cya amerika cyo guhungabanya umutekano muke ahubwo mbona umutekano muke wa amerika uhungabanywa na biriya basirikare bari so isita nibo ah, bariya bakoreshwa n'abanyamerika nibo nibo bari kugaruka bagatera igihugu cyabo cya amerika bakakibuza umutekano muke A- a- Yarangiza a- abo ni akitwaza- abahe abo ni abahe
ba- ba- bariya basirikare ba amerika agenda kohereza muri biriya bihugu byo mu- byo mu barabu Mm, mm.
za siriya ah, ziriya ngabo ngo ze gucunga y'umutekano ugasanga ziriya ngabo ubwazo aziha mishoni yo kugenda zigakora terorisme muri biriya bihugu by'abarabu mu burasirazuba bwo hagati amafaranga bagenewe iyo batayabonye mbona aribo bagaruka bagahungabanya umutekano muri amerika bagakora ibikorwa by'iterabwoba arangiza agashakira ikibazo kuri mexique akavanga abanyamegizike nibo bagaba ibitero ariko usanga atari byo ahubwo afite urwango rwo kwanga abanyamegizike no kuvangura urakoze ukera kuri ibyo bibazo byawe gusa ah, ibyo uvuze ko bohereza abasirikare ba amerika kujya gukora iterabwoba ntago twabihagararaho kuko nta bushakashatsi bwigeze bukorwa bugaragaza ko amerika yakoze ah, ibyo bikorwa by'iterabwoba reka dufate na frederic wiriwe neza
Mwiriwe neza Edi Rwema.
Eh, uri he
I Bujumbura numvise yuko muri kumwe na Thomas Kamilindi mu ndamukize ati arakwifurije umwaka mushasha.
arakumva eh.
Hanyuma nkaca mbaza twebwe turiko turaraba rurya ruhome rwa Mexique rugabura Mexique na Amerika.
Mm.
Turabona yuko ariyo ntandaro y'amareri hari rutu hamwe ruturu kubakwa hari ikibazo cyo- byotera iyo leta zunze ubumwe za Amerika kumengo intandaro ya- yavuye kuri rurya ruhome Eh, kubera turi ko turaraba no ku mareta yose yabaye imbere rujya ruhome nabwo wari rwubatswe mugabo mbona tubona ata kibazo kinini nk'icyo byateye mm.
hanyuma kandi kagira kabiri uwo mu mukuru w'igihugu wa leta zunze ubumwe za amerika turabona yuko haba abajejwe abahanuzi aba- abakora muri ibyo biro byiwe abategetsi batandukanye uko baba baratanga imihoho batanga imihoho batanga imihoho Mbe byoba biva kuki kuba ari ukudahuza Mm.
akagira gatatu nako hariho ukungene umukuru w'igihugu turiko turaraba ino haba ino mu bihugu byo muri afurika cyangwa mu bihugu maze gutembera ariko ukungene umukuru w'igihugu baba afise abahanuzi abantu bamuhanura baza baramuhanura baraba yuko bamuhanura kuko bati atari karakora neza none uwo mu- donald trump yoba afise abahanuzi by'ukuri bamuhanura bamubwira ati ibi bintu uriko uragira sibyo canke nibyo yumva ntazakora ibintu umutwe w'umutegetsi kuko urabona urabye uriko urabana n'irya myaka afise arigendera bimwe bimwe biba bitumwa n'ubusaza murakoze imana ibaheza ryumva utubazo twanjye twa rutwo Ura- urakoze frederic reka dufate uwa nyuma theogene wiriwe
Biriwe neza uri hehe
ndi mu Rwanda i Kigali Eh, ikibazo cyawe mu masegonda make cyane
ndibaza se Trump ni umunyamerika wuzuye cyangwa ugiye kuri desanda y'ababyeyi be ni umunyamerika pire cyangwa ntabwo impamvu nibaza icyo kibazo ni gute yubaka urwo ruhome abuze abimukira baba muri amerika iratimesoza muri amerika bishakira ubuzima kandi mu nsobanuro nimba yabakomoka aho ngaho bya nyayo urakoze cyane theogene Ah, profeseri higiro ah, uhereye ku kibazo cya okero
Mhm. Eh, ikibazo yavuze cyo kohereza cy'uko amerika yohereza abasirikari muri mu biriya bihugu by'abarabu ahubwo iyo urebye politiki ya trump ni ukuvana abasirikari amerika yohereje hanze nko muri nko muri siriya kurwana muri iraq muri afganisitani we yifuza kubavanayo kugira ngo amafaranga akoreshwa eh, muri izo ngabo bohereza hirya no hino akoreshwe hano ahubwo eh, abamurwanya eh, abo ngabo babita establishment ni ukuvuga abantu twakwita ko kuva na kera bo babona ibintu mu buryo bumwe ubwo buryo bumwe akaba ari uburyo amerika igom- ifite ubutumwa cyangwa se misiyo yo gutunganya ibintu byose hirya no hino ku isi Eh, we trump akavuga ati twebwe ntabwo dushobora kuba abapolisi b'isi yose ati ahubwo abo bantu ndabavanayo noneho nabyo akabikora muri bwa buryo bwe bu- butunguranye avuga ati akandika kuri twitter ati dore mfata icye- mfashe icyemezo cyo kuvana abasirikari muri siriya ahubwo aho ngaho n'abariya bavuga ko bamurwanya nabo kera baravugaga bati amerika ntikwiye kohereza abasirikari hirya no hino ntabwo dush- ntabwo ikwiye kuba umupolisi wo- umupolisi wese eh, wo ku isi hose Eh, ndumva aricyo navuga Mm.
nawe Akandi uvuga ahari- ko ngo porofeseri abavuye muri ubwo butumwa bavuye kurwanira Yego.
muri siriya na iraq ko bagaruka ino bakaba aribo baba ba- bateza umutekano muke ibyo ndumva atari byo ubwo wenda arashaka kuvuga biriya bita niba ari ptsd eh, ko bavayo nyine kubera ibintu bibi baraba- baba barabonye ibintu bibi banyuzemo Mm.
bakarwara mu mutwe noneho bakaba bakora ibintu bitari byo ibyo ni ibyo ko nk'uko bijya bigaragara ariko ntabwo biba kuri bose Abantu ikindi yari yavuze ngo bamwe ntabwo bahembwa ngo bageraho ntabwo uko babona bakarwara.
amafaranga yabo si byo abasirikare barahembwa bo ntabwo bari muri shutdown
Eh, abasirikare bo barahembwa ya Eh, nako ngako nako yari yavuze ngo nta mafaranga yabo babona okero ntabwo ari byo rwose abasirikare babona amafaranga yabo minisiteri y'ingabo yo ifite ingengo y'imari yayo yatowe yatowe kera izagenda ikagera mu kwa cyenda k'uyu mwaka
Ha- hanyuma ibindi ahanini bagiye bagarukaho ni ibijyanye n'urukuta twagerageje ku- kubisobanura ariko ah, tomasi twari twavuze ibijyanye n'iminsi shutdown yagiye imara mu bihe byashize Ah, ku ngaruka za politiki ah, haru- haru- haru- hari uwo byigeze bigiraho ingaruka zikomeye cyane ku buryo ah, mu matora byigaragaje niba nibuka neza mu gihumbi magana cyenda na mirongo cyenda na gatandatu ni perezida bill clinton wategekaga icyo gihe umutwe w'abadepite wari wari mu maboko y'abarepublicain wari ukuriye ndumva ari umugabo witwa nut gingrich icyo gihe rubanda shutdown iyo shutdown yamaze- niyo yamaze igihe kirekire kugeza ubu ngubu iminsi makumyabiri n'umwe makumyabiri n'umwe iyi ngiyi rero noneho irayisumbye ariko kuge- kugeza ubu ngubu niyo yari yarabaye ndende nimba nibuka neza icyo gihe rubanda amakosa bayashyize ku barepublikani noneho mu matora akurikiraho Newt Gingrich aratsindwa ntiyaba depite ahubwo bizamurira perezida Bill Clinton amanota cyane icyo gihe nk'uko porofesori yabivugaga ibyo bita polls opinion polls ni ukuvuga mbese kujya gushakisha ibi ibi bipimo ukuntu abaturage bumva ubutegetsi uko babwemera ibintu nk'ibyo perezida Bill Clinton ndumva aribwo yagize amanota menshi muri rubanda bavuga bati dore umuperezida ukora neza mu magambo make ingaruka za politiki zishobora ku- ku- kuboneka nk'uko n'ubu ngubu muri iyi shutdown ibyo bipimo bigaragaza yuko rubanda barenga mirongo itanu ku ijana bari hagati ya mirongo itanu ku ijana na mirongo itanu na batatu ku ijana amakosa bayashyira amakosa bayashyira kuri perezida trump makumyabiri n'icyenda ku ijana gusa mbese munsi ya mirongo itatu ku ijana bakavuga bati ikosa ni iry'abademokarate bari mu nteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite mu yandi magambo bikomeje gutya perezida trump umwaka utaha bishobora kumutobera mu matora n'abarepublikani bamushyigikiye nyine kuko nawe ari umurepublikani bishobora kuba- kubi- kubagira- kubagiraho ingaruka mu magambo make shutdown ishobora kugira ingaruka za politiki koko ibyo bipimo kandi nanone bigaragaza ko abantu hejuru ya mirongo itanu ku ijana badashyigikiye ruriya rukuta ntabwo barushyigikiye na gato porofeseri icyo gihe ah, wowe ingaruka ah, mu bya politike iki kibazo ah, gishobora gutera trump n'abarepublike ah, ubona byifashe gute cyane cyane ko hari n'abavuga ko muri aya matora aheruka yo bita midterms ikibazo cy'abimukira cyangwa se kugaragaza ubwoba mu baturage ko abimukira bashobora ah, kugira ingaruka zitari mbi- nziza kuri amerika bishobora kuba ari byo byatumye trump atsindwa cyane ah, byatum- byaviriyemo aba- abademokarate kwigarurira umutwe w'abadepite wowe ubibona ute
Eh, ku byerekeye ingaruka ingaruka kuko zishobora kubaho Eh, ariko nanone urabona nkanjye ntuye muri massachusetts ibyo bibazo eh, bavuga by'abimukira ngo baza bakica abantu bagira gute nka hano urebye ntabwo abantu ba hano baba babibona ko biriho Eh, akaba ariyo mpamvu ushobora gusanga mu bice bimwe na bimwe kino ni igihugu kinini cyane mu bice bimwe ushobora gusanga hari abumva ibyo Trump avuga ugasanga noneho n'ahandi nk'ino nka hano ntuye mu gace mu karere ntuyemo ariko bita New England ugasanga ibyo bintu bya Trump avuga ntawe ntawe ubiha agaciro nuko ubwo rero nk'uko wabibonye ubushize habaye amatora muri aya matora aba- abarepublikani baratsinzwe mu mu- umutwe w'abadepite ah, abarepublikani babonye baratsinzwe batakaje batakaje imyanya bari bafite mu mutwe w'abasenateri nibwo eh, babonye abase- nibwo babonye abasenateri nabyo nk'uko nabikubwiye biterwa n'u- n'uturere twa- two mu bice bimwe by'igihugu aho bashobora kumva ko ibyo Trump avuga bishobora kuba ari byo ahubwo umuntu yasubiza ikibazo umuntu igeze kubaza atavuga ati ese urukuta rutubatswe hari ikibazo abademokarate nyine bavuga ko urwo rukuta atari ngombwa kubera ko eh, mu bihe tugezemo hari uburyo bundi bushobora gukoreshwa kugira ngo urebe niba hari abantu bariho binjira eh, n'uburyo wabakumira bakavuga bati hari uburyo bugezweho bw'ubuhanga dushobora gukoresha hari twa twuma tugenda mu kirere dushobora kugenda dufata amafoto tureba hirya no hino umuntu akaba yicariye aho ngaho i washington dc akaba ariho areba ah, ibiriho bibera ku mupaka wa mexico na leta zunze ubumwe za amerika bakavuga kandi bati hari n'utwuma dushobora gu- eh, kugenda dushyira ku mupaka noneho haba hari- hari nk'umuntu ushatse kwinjira utwo twuma tukabwira abakorantuza bari hafi aho bacunze umupaka bakabona ko abo bantu bashaka kwinjira Eh, bakavuga rero bati ayo mafaranga yo kubaka urukuta ni amafaranga ashobora kuba agiye gupfa ubusa reka turebe uburyo ayo mafaranga twayakoresha mu buryo bw'ikoranabuhanga dukoresha ikoranabuhanga dushobore gu- gu- kureba uburyo twagenzura umupaka muri make ndumva ari ibyo nakongeraho eh, ariko ki- eh, ku- kuri icyo kibazo uwo mu- uwo- uwo- umuntu yari yabajije eh, aho ndumva ari ibyo- twakunganira aho twakunganira n'ahari usibye na kiriya cy'urukuta ashobora gufata icyemezo koko ahubwo hari umuntu wigeze kubaza ndakeka ari wimisheri ati Trump afashe icyemezo kizahagarara I- icyemezo perezida wa hano afashe gishobora kuregwa mu nkiko na rubanda ubwabo bashobora kukirega mu nkiko bihoraho n'itegeko ubwaryo riratorwa abaturage bakajya kurirega mu rukiko reka dutange urugero ku, ku cyemezo yafashe hanyuma abantu bajya mu rukiko inkiko ziragihagarika ni kiriya cyo gukumira abantu bamwe na bamwe bo mu bihugu bimwe na bimwe byiganjemo abayisilamu yafashe icyemezo y'uko abahagaritse batagomba kuza muri amerika abaturage amashyirahamwe za leta zitandukanye barahaguruka bagenda bajya mu nkiko icyo cyemezo barakirega inkiko ziragihagarika ni ukuvuga rero perezida trump ashobora gufata icyemezo nibyo ariko rubanda bashobora kukirega mu nkiko inkiko zigafata icyemezo bose bakagikurikiza bashaka bakajurira bikazamuka bikagera mu rukiko rw'ikirenga noneho kandi birihuta cyane nk'icyo cyemezo bi- kirihuta ba- bagenda babyihutisha mu nkiko urukiko rw'ikirenga rero narwo iyo rwararamye rugaca umwanzuro biba birangiye na perezida ntabwo ashobora kuvuga ngo nafashe icyemezo ngo none ngo kuki mugihagaritse ni ibyo ngibyo nyine barakirega rwose Ah, profeseri mu gusoza urabona iyi shutdown eh, igikomeje cyangwa se hari icyizere cy'uko hari umwanzuro ushobora kugerwaho hagati y'izi mpande zombi mu masegonda atarenze mirongo itatu
eh shutdown buriya kubera nyine izo ngaruka ifite ku bantu amaherezo amaherezo icyo icyo kibazo kigomba kigomba kuva mu nzira kigomba gukemurwa Eh, uburyo ababikurikiranira hafi bavuga ni uko eh, bikomeje hari ubwo Trump yavuga ko akoresheje bwa bubasha afite eh, bwo kuvuga ko ari ibihe bidasanzwe ko ah, ari- ko agiye kubukoresha mu bihe bidasanzwe icyo gihe rero abikoze ni ukuvuga ko ah, ya- icyo cyemezo yafata cyajyanwa mu nkiko noneho akereka ba bandi bamushyigikiye ba bandi bavuga ko bari kumwe nawe ko eh, ibitekerezo ibintu yabasezeranyije ko bigikomeza yagerageza Noneho icyo akanareka cyemezo kikazakome- kikazakomereza mu nti- mu nkiko noneho yajya kwiyamamaza akavuga ati dore ibyo n'abasezeranyije narabikoze ariko eh, inkiko n'abademokarate nibo bakomeje kumbuza eh, ku- eh, kubakorera ibyo nabemereye Ati, Profeseri- "Ahubwo nimukomeze mu ntore Profeseri Jean Marie Vianney Higiro umwarimu muri kaminuza ya Western New England muri leta ya Massachusetts akanya katubanye gatoya ariko tuzongera tuguhamagare nagira ngo ngushimire cyane kubwa kanya waduhaye kugira ngo tuganire
murakoze namwe Eh, nshimire kandi na mugenzi wanjye thomas kamirindi wamfashije kugira ngo turusheho gusobanurira abumva ijwi ry'amerika ibijyanye n'iki kibazo hano muri leta zunze ubumwe za amerika cya shutdown thomas nawe wakoze cyane ndagushimiye nanjye nshimire injeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na fatuma remasi karara wegeranyije iki kiganiro Ah, nisegure ku bakunzi bacu cyane cyane joseph na nafutari tutabonye umwanya wo kugira ngo babe bagira icyo babaza naho ubutaha tuzabaha umwanya kandi mukomeze muryoherwe na gahunda n'ibiganiro bya radiyo ijwi ry'amerika
turashimiye mugenzi wacu edi gwema mu kiganiro muri sa